bandanya kumviriza ijwi rya amerika mwiriwe nshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri ya gatanu muri kumwe na jodiani nahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunzi gufungura ibirimwo imboga gufungura ibirimwo ivyamwa ibirimwo amasereyale kumenyera kutarya umunyu mwinshi kumenyera kurya ibirimwo amasukari make cane cane ku bantu batagira ikarashishi
uyu ni muganga mariko nimboranira arongoye ishamwe ry'abaganga b'abarundi banonosoye indwara zifatira ku mutima aha yadondagura bimwe mu bishobora gukorwa kugira ngo umuntu yirinde iyo ndwara muti abayirwara mu burundi bangana gute ku bagwayi bane bakigwa mu bitaro bitandukanye umwe abayifise turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu duhere mu gihugu cy'u rwanda aho abagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga basaba leta kwemeza ururimi rw'amarenga nk'ururimi rwa kane ruzoja rukoreshwa muri ico gihugu ni mu gihe ejo babivuze hariko hahimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abatumva ntibanavuge umenyesha amakuru ijwi rya amerika sumta kaboyi mu rwanda niwe yabidukurikiraniye
abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bizihije umunsi wabo mu mujyi wa kigali bakoresheje imvugo y'amarenga basabye leta ko mu ndimi zikoreshwa mu rwanda hakongerwamo ururimi rw'amarenga rukaba urwa kane kandi rukigishwa hose bwana augustin munyangeyo niwe ubahagarariye mu ijwi ry'uwasemuraga imvugo ye yasobanuye icyo aba bahuye n'ubu bumuga basaba leta mbere na mbere turasaba leta ko kwemeza ururimi rw'amarenga nk'ururimi rwa kane turasaba ko abanyarwanda muri gahunda zose z'igihugu bagomba kumenya ururimi rw'amarenga bakanarukoresha dukoresha ururimi rw'icyongereza no mu rwanda igifaransa n'ikinyarwanda ariko ururimi rw'amarenga ntabwo ruri gukoreshwa mu nzego za leta bisobanura ko iyo abantu badashobora gushyikirana n'abandi baba bahezwa abantu bo mu nzego za leta bafite ikibazo no mu batanga serivisi zo kuba badashobora kuduha serivisi zigenewe abanyarwanda bose kuko badashobora gushyikirana natwe uyu munsi witabiriwe ku bwinshi n'abantu bahuriye kuri ubu bumuga bwo kutumva ndetse ntibavuge bakaba bagaragaje zimwe mu ngorane bahura nazo buri wese wafataga ijambo yakoreshaga amarenga ariko abamenyereye gusobanura iyi mvugo bakayibwira bari bateraniye muri ibi birori uyu yasobanuraga ibibazo aba bafite ubumuga bukomatanyije bahura nabyo kubyarira mu rugo tukandura virusi itera sida tukabura ubushobozi bwo kwivuza birahari byinshi mwibuke mu rwanda habaye jenoside abenshi bagiye mu nkiko gacaca abo bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga babuze uburyo babona imitungo yabo bajya mu rukiko bagahura n'imbogamizi ni kimwe n'abandi bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bafatwa ku ngufu bajya mu rukiko ariko itumanaho rigahinduka ikibazo bwana niyo mugabo romarisi uhagarariye inama nkuru y'abafite ubumuga yabwiye itangazamakuru ko ubu bamaze gusohora inkoranyamagambo y'ururimi rw'amarenga ibitabo bimaze kugera hanze bikaba ari bibiri niyo mugabo asobanura ko igitabo cyasohotse mbere cyatangiye gusobanurirwa abakozi bakunze kwakira abantu mu mirimo inyuranye kugira ngo bajye bamenya uko bakira n'abatavuga ntibumve niyo mugabo agasaba ko mu nzego za leta zose hajya hagaragara umuntu ufite ubushobozi ubushobozi bwo kuba yasobanura imvugo z'amarenga ni nabyo dusaba kugira ngo no mu bindi biganiro mbwirwaruhame mu nama zitegurwa ku rwego rw'imidugudu hahandi serivisi zitangirira ku rwego rw'imirenge ku rwego rw'utugari n'uturere naho rwose bazajya bibuka ko n'abantu batumva batavuga bakeneye kugerwaho n'amakuru cyangwa no kumenya ibyavugiwe muri izo nama tukaba duhamagarira abantu bose gutangira gukoresha ururimi rw'amarenga kuko nibwo nta n'umwe ubuhejwe abafite ubumuga cyane cyane abatavuga ntibumve bongeye kugaragaza ko bagihabwa akato gusa umuyobozi w'umujyi wa kigali wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yavuze ko kenshi usanga abafite ubumuga nabo bagira uruhare mu kwiyeza madamu muhongayire patricia itegeko rivuga ko iyo abantu babiri batsindiye umwanya w'akazi aho ariho hose bakaba banganya amanota uhabwa akazi n'ufite ubumuga iyo abonetse muri abo babiri ariko abafite ubumuga bose ufite ikibazo icyo ari cyo cyose akaba yifuza ko gikemuka mu buryo ubwo ari bwo bwose akabona atahawe serivisi nk'uko yayifuzaga ku rwego ayishatseho ntakwiriye guhita atangwa biveho akwiye kujya ku rwego rwisumbuyeho icyo tubasaba ni ukutigunga kutiheza muri sosiyete ni abanyarwanda nk'abandi nubwo hakiri uruhuri rw'ibibazo ku bantu bafite ubumuga bukomatanyije amashyirahamwe yabo avuga ko yagerageje guhugura abantu bake bafite ubu bumuga ndetse n'abo mu miryango yabo kugira ngo bamenye ururimi rw'amarenga yo mu biganza raporo y'inama y'igihugu y'abafite ubumuga yasohotse muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani igaragaza ko muri miliyoni zisaga cumi n'ebyiri z'abanyarwanda harimo abafite ubumuga bagera ku bihumbi magana ane mirongo ine na bitandatu barimo abagira hafi ku bihumbi mirongo irindwi batumva ntibavuge insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti dukoresheje ururimi rw'amarenga nta n'umwe wahezwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali Assumpta Kabo yarakenuye mu Burundi naho kuri uno wa gatandatu bifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umutima mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu bavuga yuko ku murwayi ku bagwayi bane baza kwitura muganga umwe aba afise ingwara y'umutima mugenzi wacu Raymond Zimana aratubandaniriza ino nkuru
uyu munsi wahimbarijwe mu kibanza Jardin Public muri zone Rohero commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura abanyagihugu batandukanye bakaba baronse amahirwe yo kwisuzumisha kugira barabe ingene amagara yifashe na cane cane umutima umutamakazi arenze imyaka mirongo irindwi yari mu bitavye ako kamo yemeza ko kera indwara ziva kw'isinzikara ry'umutima zitari zigwiriye ubu arashima ko umuntu amenya indwara agwaye kuko kera vyari bigoye ntezo ndwara ntazaba ntazariho ntazo twari tuzi mbere tuzibonye muri iyi myaka y'ubu ya vuba y'ubu ntazabaho nta diyabete nta gisukari nta nta vyabaho mutima nta wabaho nze kwipimisha ndabe ko noba ndawugwaye nuko ntoba ndawugwaye n'iterambere mu minsi yahera ntaca abantu bari bazi ariko ubuye utwagwa n'indwara uzi umutima ari diyabete iragutwara mugabo ukaba uyizi nawe kera waratwagwa n'indwara ukagira ngo mbe ujya muntu ngo ngo nabamuroze ngo nabamwishe kandi atari babamwishe kandi ari indwara iri mu mubiri muganga Innocent nkuru nziza harongoye umugambi w'igihugu ujejwe kurwanya indwara ngendanwa ariko zitandukira yemeza ko indwara y'umutima n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso arizo za mbere zica abantu benshi ku isi kuko ibice mirongo itatu na kimwe ku ijana vy'abitaba imana bahitanwa n'izo ndwara Innocent nkuru nziza aratubwira ingene ivy'izo ndwara vyifashe mu Burundi n'atamatohoza yakozwe mu Burundi ibiharuro biboneka nta kete dufise y'ibiharuro twashobora kuvuga uno munsi ariko turabona ibiharuro vy'ivyigwa bikorwa mu mavuriro atandukanye yuko na twebwe nyene umurwayi umwe kuri bane mu bitaro usanga urwaye indwara y'umutima canke ivumbuka ry'umurindi w'amaraso muganga mariko nimburanira arongoye ishirahamwe ry'abaganga b'abarundi banonosoye indwara zifatira ku mutima ahanura abantu gufungura neza hamwe no kugabanya kurya umunyu mwinshi ni uko twokwiyemeza gufungura neza ni ukuvuga gufungura ibirimwo imboga gufungura ibirimwo ivyamwa ibirimwo amasereyale kumenyera kutarya umunyu mwinshi kumenyera kurya ibirimwo amasukari make cyane cyane ku bantu batagira ikarashishi uyu muganga amenyesha ko abantu barenze imyaka mirongo ibiri n'itanu abangana na mirongo ine na batandatu ku ijana bagwaye indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso akabasaba kuza baripimisha kugira bamenye ingene amagara yabo yifashe ku bantu barenza imyaka mirongo ibiri n'itanu mirongo ine na batandatu ku ijana bafise indwara y'umurindi w'amaraso ni ukuvuga rero umuntu wese afise imyaka irenga mirongo ibiri n'itanu yoba atarifatisha igipimo cy'umurindi w'amaraso ni igicumuro nk'uko abo baganga banonosoye ibijanye n'indwara zisinzikaza umutima babimenyesha kugira umuntu yikingira izo ndwara asabwa kugira ikarashishi kureka kunywa itabi kugabanya inzoga hamwe no kugabanya uruhagarara mu buzima bwa minsi yose ibujumbura remonzi imana ijwi rya amerika Raymond Zimana nawe urakenuye inkuru yawe abakunzi b'ijwi ry'Amerika bashobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com abakunzi ba Kwanyaburunga ntiturabibagira ariko imbere yaho tubanze tugume mu Burundi tubabwira ivyo rwaruka rugera ku ijana na mirongo itanu rwaraye ruronkejwe impapuro zemeza ko rwakoze imyimenyerezo y'ibanze mu kazi hari mu ntara ya Ngozi ariko baratakamba ko boronsa ubuzi idonido na mugenzi wacu Ngozi Fidelite Ishatsi
izo mpapuro bazihawe inyuma y'imyimenyerezo bamazemo amezi atatu bakora mu bisate bitandukanye mu ntara zine bakomokamwo arizo muramvya kayanza ngozi na bubanza izo mpapuro umushikiranganje wo guharuka amaposita n'ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru evelene butoyi amenyesha ko ari ingirakamaro urwo rupapuro rwerekana ko mwamenyereye akazi tugomba tubaronse ruzobagira akamaro kenshi muri kazoza kanyu no mu bijyanye no kuronka akazi bwego koresha umutwe mukoresha ubwenge bwanyu mukoresha amaboko mwiteze imbere mwongere muteze imbere abanyu n'igihugu cyanyu cy'uburundi saba umukiza eduard yasurukiye abo batogeje imyimenyerezo y'ibanze mu kazi asaba nyabuna kuronswa ubwo buzi bamaze iminsi bimenyerezamo nyakubahwa mushikiranganje aho twaciye baratugomwe twashaka dusabe ku izina rya leta mwaserukiye mubahe uburenganzira bwo kutugumiza aho nyene twarabonye ko ikivi ari kinini kandi abakozi ari bake aho twaciye twahasize ikinogo dusubizeyo burundu ico kinogo tugifuke burundu ntikize congere kuboneka umushikiranganji wo guharuka amaposita n'ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru Eveline Butoyi yakuriye inkoni ku gishitsi ubwo guharuka murazi ko leta uno munsi itariko iratanga akazi ni ukuvuga aho mwaciye burya nihagera ko basubiriza abakukurutse muzoza mwumva batumako nibaronka ikibanza kimwe canke bibiri bazobarondera ariko uno munsi muvuye muri iyi myimenyerezo ntimugende muvuga ngo turindiriye kuronka akazi ahubwo mugende mukoresha ubwo bwenge mugende mukoresha iyo experience mu kazi mwarose kugira ngo mwiyumvire muti mbega jewe nobaho gute nokora iki ngaha mu kibano kugira ngo ubuzima bwanjye bwisununure ivyo rero birashoboka izo mpanuro zo kwingunganya nizo bamwe mu bakoze iyo myimenyerezo y'ibanze mu kazi bagiye gukurikiza manya yakize alexine ni umukenyezi w'imyaka mirongo ine n'umunani avuka muri komine ya muhanga mu ntara ya kayanza yize ukwigisha maze yari amaze imyaka ine ashomereye mbere y'uko aronswa akajya kuja kwimenyereza avuga ko azoba ariyungunganya mu kurindira ko aronka akazi nimenyereje kuri ekofo gatoza narigisha kubera ibintu by'ubushomeri turashobora kwibagira cyane ibyo bintu byatugiriye neza mbe twasaba ko twasubiramo ariko numvise umenga ntibikunda ngiye kwiyungunganya sinaguma muhira nk'ubu ndashobora kuca nigurira agakoresho nk'utumashini nyari twize imyuga yo gukora imishatsi sinokwicara muhira kubera uwo mwuga wanje ntirindiriye akazi kuva muri bibiri na cumi na gatanu mu burundi hazwi kuba irikwa ry'ubutegetsi icuka kibi ikavuka hagati y'uburundi n'abahora babufasha guhera mu ntango z'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu leta y'uburundi yaciye itangura gutubika uwavubi yafashe ingingo yo guhagarika itangwa ry'ubuzi mu bisata vyayo yongera ihagarika uturusho ku bakozi bayo mu gihugu c'uburundi leta akaba ari wo mukoresha mukuru iyo myimenyerezo y'ibanze mu buzi itunganywa n'ubushikiranganji bujeje ugwaruka mu gisata cabwo kiraba ivy'ubuzi mu gwaruka mu ntumbero yo guha uburambe mu kazi ugwaruka rubavuye ku ntebe y'ishure byatangujwe mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri kuva ico gihe gushika no mango abamaze kuronswa imyimenyerezo y'ibanze mu buzi bagera ku bihumbi bibiri n'amajana atandatu muri bo ubushikiranganji bujeje ugwaruka bumenyesha ko ababa mirongo ine kw'ijana bamaze kuronswa ubuzi bumwe mu buryo bukoreshwa buva mu kiga ca leta ariko hari n'ubundi buva mu mashirahamwe mvamakungu nk'aba baronse izo mpapuro zemeza ko baronse imyimenyerezo y'ibanze mu buzi uburyo bakoresheje bwava mu kigaga mpuzamakungu fida kijejwe iterambere abo bose bakoze iyo myimenyerezo y'ibanze mu buzi baronswa agafaranga kangana n'ibihumbi mirongo itanu ku kwezi ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi muri aroko bw'uburundi fidelite yishatse ijwi ry'amerika
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandaniriza kwa nyaburunga
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga ni iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
bakunzi b'ibiganiro vya radio ijwi ry'amerika ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu kiganiro kwa nyaburunga kwa nyaburunga uno munsi muri kino kiganiro tugiye gushimikira ku vyerekeye agateka kazina muntu turarabira hamwe n'abatumire bacu uko agateka kazina muntu kifashe mu Burundi ufatiye na cyane cyane ku vyegeranyo bitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONI ishami rijejwe ivyerekeye agateka akazina muntu aho mu cegeranyo giheruka iryo shirahamwe risa n'iryagaragaje ko mu gate- mu burundi agateka kazina muntu hari igihe gahungabanywa n'inzego zategerezwa kugakurikiranira hafi abatumire turi kumwe rero kugira tubishe ijya nino ni babiri hari jean batiste baribonekeza arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu cnidh mu mfunyapfunyo y'igifaransa mushinga ntahe ndakuramukije muramutse neza ndaramukije n'abatwumviriza kaze kwa nyaburunga murakoze cyane murakoze turi kumwe kandi na faustin ndikumana arongoye ishyirahamwe gishinze gukangurira abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo ari ryo pariseme mu mfunyapfunyo y'ifaransa mushinga ntahe ndakuramukije Eh, ndabaramukije ndaramukije n'abarundi bose ariko baratwumviriza kaze kwa nyaburunga murakoze murakoze cyane mwese muduteze yompi nsubire ndabahe ikaze agateka kazina muntu ni kubahirizwe ku isi yose kubahiriza ikiremwa muntu niyo nzira yo kugarukana amahoro kumbure mu gutangura mpere muri cnidh mu majambo make twavuga yuko agateka kazina muntu uno munsi kifashe gute mu burundi
Eh, ndashimiye Eh, hanyuma rero twe muri sendehashi turavye muri rusangi eh, tubona yuko eh, ibibazo vyateye akazi na muntu mu gihugu vyifashe neza eh, neza gusumba uko eh, vyahora eh, turafise ibituma tuvuga gutyo eh, iyo tuvuze ko vyifashe neza eh, turabira cane cane ku ivyo no kwita ibipimo dusanzwe dukoresha mu gukurikirana ibibazo vyateye akazi na muntu Maze Ivyo- bibi.
ivyo bipimo cane cane eh, turaraba ingene amategeko y'igihugu yifashe n'ingene inzego zikora ico ni igipimo ca mbere ica kabiri turaraba eh, ku rubuga ingene ibintu vyifashe tukagenzura amabohero tukaraba abantu bafunzwe ingene bamerewe ivyo bagirizwa ingene amadosiye yabo ameze eh, tukaraba eh, aho abanyagihugu baba ingene ba- barara ingene birigwa eh, tukaraba eh, ibibazo bijanye nk'akarorero ni ibibazo vy'impunzi tukaraba ingene abarundi tuvuge bahunze bifashe bariko barataha canke bariko barataha nivyo turaba turavye rero ivyo vyose eh, turabona yuko muri rusange vyifashe neza eh, kubera ko eh, nk'ubu turavye ibitigiri turonka vy'abantu uvuga uti uyu muntu yafatiwe ubusa canke yafungiwe ubusa vyarakorotse cane Eh, turavye ibitigiri bidushikira vy'abantu bidoga bavuga ati je nahohotewe mw'igufa ryanje canke vyagenze kuriya mu gihe nafatwa canke nafungwa vyarakorotse ku rugero rwa ubusa eh, turavye eh, ibitigiri vy'abantu eh, tuvuge bicwa mu buryo ushobora kuvuga uti ujya muntu eh, ni nico twokwita violation des droits de l'homme, ni kuvuga anagatera kahungabanye tugiranije n'ivyaha bisanzwe eh, nk'ivyo turabona yuko atabihari Eh, hanyuma eh, ikindi rero kiduha intege ni cuko eh, turavye ingene amategeko y'igihugu yateye imbere harimwo amategeko mashasha nk'aya ajanye no gukingira abakenyezi eh, kugira ntibahohotegwe aya ajanye no gukingira abantu tuvuge b'ivyabona n'abandi bantu bahohotewe ico bita loi de victime eretemo rifasha nk'umugwi severe kugira ngo ukore akazi kawo eh, turabona yuko ari ibintu vyiza cane vyagiye bira- birafatwa tukongeraho tukaraba nk'uko nabivuze nk'ikibazo c'impunzi eh, kirabandanya muga dufise ibimenyetso vyinshi cane vy'uko impunzi ziriko zirataha eh, kandi zigasanga ibintu vyabo eh, bikimeze neza aho bahora nivyo biduha eh, intege hanyuma rero eh, kandi tuvuze duti ibintu bimeze neza ntibisigura ko biba vyera ngo de eh, kuko nta gihugu na kimwe co kwisi kitagira ibibazo hariho ibibazo bikiduhanze eh, ngarutse ku kibazo c'amabohero nk'akarorero nk'ubu turafise nk'abantu bashika nk'ijana canke barenga nko mu mpimba ubona yuko baba bafungiwe ibintu bidafashe canke bidasiguritse ku buryo bushobora gukurikiranwa bidegemvye dufate reka mbanze nkubitire muri eh, pariseme mwebwe muriko murakurikirana mu vyo gukangurira abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo n'agateka ka muntu ntimugasiga inyuma twavuga ko aravuze yuko muri rusange gifashe- bifashe neza nubwo hari akagihaze yagiye aragaruka ko namwe mubibona ko kifashe gute muri rusange bo iby'agateka kazina muntu bo ku kumbure numvise ariko arabishikiriza avuga ati avuga ati aho byagabanutse kumbure ngira yafatiye eh, ku ku gati y'akazina munafatiye igihe hadutse ingwane za politiki mu mu bibiri na cumi na gatanu kumbura agaca ari abantu ubu je ndiko ndayifatira muri rusange ndiko ndavuga yuko eh, bu- ibibazo by'agati y'akazina muntu mu Burundi biracariho Eh, kandi mbere bijanye nyene n'ingendo kumbura abantu bataramya guhindura ingendo harimo ibintu byinshi bibituma eh, mentalite y'abantu ingene baciwe n'ingene ba ibyo bazi amategeko kuyamenya ibi n'ibintu byinshi ubona ko mu ngendo en fait twe tubirabira mu ngendo kiritire y'abantu benshi mu Burundi by'agateka kazi na muntu ntibirabajamo cyane ku buryo rero eh, nkarya hoho tuvuge haca haza nk'ingorane za politike musanga ingorane za politike iyo zije mu gihugu icarico cose ivy'agateka kazi na muntu hoho birasubira inyuma cyane ngira na na na, na mugenzi wanje ngaha Jean Baptiste nje yafatiye ko birasubira inyuma cyane kuko usanga hari ingorane nyinshi zije mugabo rero dukuyemo na bijya vy'ingorane za politike mu ngendo mentalite mu bajejwe intwaro mu banyagihugu mu biki urabona neza yuko eh, kirite dorome ntiraba ikintu ariko yavuze ati "Ibi- hariho ibimenyetso dufata ibipimo dufatiraho kugira tuvuge ko twateye intambwe nabo hari ibipimo ufatira ko byerekana ko iyo ngendo itahari turaja turagirisha ibiganiro n'abanyagihugu n'abajejwe intwaro mbere henshi tugafasha no gukosora byinshi hariho n'ibyo twentereve na mbere ugasanga eh, n'abajejwe intwaro barabikosoye hakiri kare eh, kumbure twebwe by'agategazamu tuba turabikora tubikoranye n'abajejwe intwaro mugabo tubereka tuti aha n'aha n'aha n'aha ari abagira ico muhindura iyo ngendo rero turacayibona sinoza aravuga iby'amastatistike ngo tuvuge ngo ngo ngo ngo Oya, kuvuga yuko iyo ngendo iyo ngendo ntiranyengetera ko turayibona mu none ubu aho uciye utagenda nk'ikarusi ugasanga hariho baraguha baragutelefone par exemple ati hari umuntu yavuye aha n'ahantu hatagira iyo ava n'iyaje afise itonga aha n'aha n'aha ugasanga aguma yerera ngaha ukabona ntawumwitayeho ni ibintu byinshi bihora bishika tukabona neza yuko ha- ingendo y'agatekazi na muntu kumbure tuza turayigisha cyane Itaranyengetera.
iratunyengetera cyane Eh, mu bijanye n'abajeje guhagararira agateka ka muntu mu Burundi bo bo mwebwe muri ko muraraba mbona igikorwa cabo ko kigenda gitera ki- kigahagararira vy'ukuri Eh, urabona hagati y'akazi na muntu bo hariho inzego zitegeza kubanza ugahagararira ku rwego rwa leta hariho leta ubwayo eh, hariho eh, muri bijya bita re demokarasi eh, mu bisanzwe eh, mu butandukane bw'inzego kugira ze- n'agati y'akazi na muntu kiyongere nijya- ni inzego zitandukana bivuga ati leta irabijejwe hariho abashinga amateka amakomisiyo parlementaire aza kuraba na leta kwirikira bikora neza hariho ubutungane bukomeye ni ikintu gikomeye cyane ubutungane ubutungane nibwo tegeza kuraba mbe no muri constitution mwibwizwa shingiro haranitse neza ko burya ubutungane nibwo bujejwe gukingira na nyagati y'akazi na muntu kuko ubutungane burimo ry'amasentare ya amasentare hari mu za kuru konsiyo kugira zirabe ko amategeko atogwa atari karahungabanya eh, hagati y'akazi na muntu ibyo ni ibintu bikomeye cyane hariho rero n'izindi nzego rero eh, mvuze ubutungane nashize bushizemo amaparake byose n'ibikino baca imanza hariho n'izindi ngen- nzego rero zigenga zifa- zifatiye kuri leta zi- zi- zifise akamaro kanini hari uyu mugwi wa urungo na Jean Baptiste hariho CNDH hariho uyi- urwego rw'umuhuza ombudsman ombudsman mu bintu by'agati y'akazi na muntu n'urwego rukomeye cyane inzego n'inzego mugaba agaciro kazo n'agaciro k'abantu bazigize none uravye nka CNDH twovuga ko ihagarariye agateka ka muntu vy'ukuri irafise aho yahigeza ku- utamuravye ko ari ngaha u- urongoye irafise umugwi.
ivyikora n'aho igeza mugabo sinuvuga yuko vyose ibikora na irafise n'ivyo ikora mugabo nayo nyene kumbure ico kiganiro twaje kuvuga uno munsi ngo tuvuge ngo ikora neza ikora neza mugabo nayo irafise ibibazo de defi mugabo iko- iki- igikorwa co gutera akazi na muntu ku buryo ifise naho igeza mu bwingi n'ibikora byose irafise nayo nyene ivyo ikora kameme ntiwe nta ntibicaye bari ku kivi bariko barakora mugabo n'ibibazo nabo ntibabibuze nsubire muri CNDH n'ubu hari icyegeranyo giherutse gushyikirizwa n'ujya mugwi ejo bundi leta iti turavyiyamirije ibintu nk'ibi ivyegeranyo bitangwa n'ishami mpuzamakungu ntigerekana ko uburundi bwaba bushamiranye n'amakungu Eh, oya uburundi ntibushamiranye n'amakungu ahubwo turi kumwe turi kumwe eh, hanyuma eh, turaganira n'amakungu eh, kuko nk'uko mubizi uburundi n'ihanga rimwe mu yandi mahanga menshi hanyuma eh, turafise kahise turafise amateka turafise ingene twabayeho imbere ku ntwaro y'abami ingene twabayeho ku eh, ku ntwaro y'ababirigi ndetse n'abadagi baciyemwo turafise ingene tu- tubayeho kuva aho uburundi bwi- bwikukiye ku bw'ivyo rero turafise ijambo n'ijunja mu, mu makungu eh, nico gituma turi mw'ishirahamwe oni kandi tuteza kubandanya eh, tuganira n'ayandi makungu ku buzima bw'igihugu eh, kuko nk'uko mubizi iyo uri mw'ishirahamwe nka oni nk'igihugu eh, hariho eh, ivyo bazwa niko novyita eh, mu gifaransa bavuga ngo la souveraineté va avec la responsabilité ni ukuvuga urigenga n'ivyo mugabo urafise ivyo bazwa mu bijanye n'ingene utunganiriza eh, abanyagihugu bagize eh, iryo hanga nk'uburundi rero eh, nshinza kuri ivyo vyegeranyo eh, eh, nushaka hariho ivyegeranyo byinshi byakozwe ukabona uti ibintu bavuze nivyo birumvikana reka twigengesera uku reka twikosora uku reka hatugorora iki eh, ariko n'ibindi vyegeranyo ubona uti iki cegeranyo eh, kirashikuza eh, canke kiradendekanya eh, canke gifise iyindi ntumbero mu gihe utanguye kubona yuko umuntu afata ibintu akungikanya bidafadika mu nyuma agaca ashika ku eh, mu gusozera eh, asaba canke ategeka ibintu ubona yuko aramananiza ku barundi canke biducanishamo canke bidusubiza inyuma canke bitatwubakira Eh, rero E, ni ico novuga gikuru gikuru ahanini ikibi nushaka si ugufita ivyegeranyo ikibi ni ugufita ivyegeranyo bitarimwo ukuri canke bitarimwo ingingo zubakira eh, igihugu muri ivyo rero nk'iki giheruka eh, nibaza ko CNDH yarose akaryo gakwiye ko kwisigura gusigura ingene ibona ico cegeranyo c'umugwi w'amatohoza we wa urwego rwa ONG y'akazi na muntu eh, twarasiguye bikwiye ingene tubona ko ico cegeranyo kirimwo amahinyu menshi cane haba mu vyo bafatiye ko na mwanya batashoboye kuza mu Burundi ngo batohoze ugasanga bumviriza eh, uruhande rumwe n'ubwo uruhande bumvirije ukavuga uti n'abantu bumvirije n'abantu babaho bukuri two bo bavuze amakuru yo kwizerwa canke n'abantu bisabira canke n'abantu bafise intumbero yo kubeshera igihugu canke kubeshera abantu gutyo gutyo hanyuma bagatako bagaca batanga inzira novuga mugabo idashika Eh, ivyo rero vyatumye nushaka nka CNDH nk'urwego tuvuga duti bwa wundi rero wa mugwi w'amatohoza ntacu umaze ku gihugu ndiba wuhagarike hanyuma tubanaye tuje inama na oni kuko dusanzwe turi na twebwe abanywanyi ba oni tubanaye tuje inama ku kugene ibibazo byateye akazi na muntu vyokemuka mu Burundi mugabo ikicegeranyo nta gaciro gifise hari icegeranyo na kimwe ca oni ku gateka kazina muntu uburundi buremera ko arico Yego je niba ntihenze gushika mu mwaka wa 2016 nta kibazo civigeranyo cari kihari izo njabwenge tuzihanze amaso tuzimize turi nyuma yazo kandi noneho namwe pe murabizi ko ingabo z'amazigira kiremesha Ico ni gice ca mbere c'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twariko turabira hamwe uko agateka kazina muntu kifashe mu Burundi ufatiye na cane cane ku vyegeranyo bitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ishami rijejwe ivyerekeye agateka akazina muntu ndagushimire Jean Baptiste baribonekeza nibutsa yuko uri umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH wakoze kwitaba kino kiganiro naje ndabakengurukiye kandi ndabasezeye murakoze cyane ndagushimire nawe Faustin Ndikumana nibutsa yuko urongoye ishyirahamwe gishinze gukeburira abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo parseme wakoze kitaba kino kiganiro Eh, murakoze kandi nkaba nemereye Jean Baptiste ko tugiye kuza turabivugana murakoze cyane
kwa nyaburunga cyari kiremeshejwe na Jerome Niyonzima kwa nyaburunga ni iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa Nyaburunga ni kuri radiyo ijwi rya Amerika
hejuru y'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni none rero kwa nyaburunga duce dusozerera ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti bakunze mwari muduteze abiri tubashimire ku mwanya mwafashe kugira ngo mwumvirize iradiyo mukunda yanyu ariyo gwacu yakoze inosa kimenye yegeranije amajwi na enjeniyeri bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma tudasize inyuma amenyesha amakuru bacu bose bagize ico bakora kugira ngo ibiganiro vyo mu kirundi no mu kinyarwanda vyano masaha twari tubafitiye bishobore kugenda neza na lidiane nahazwe ndayifurize kubandanya mururanirwa mu banyu no mu vyanyu muze muratesha amaso ku mbuga zacu ngurukana bumenyi zitandukanye harimo facebook yacu vowa radio yacu mu kanya turaza kubashiriramwo amakuru azobagezweho harimwo nyamugigima yaherekeje na tsunami muri indonesia yahitanye abagera ku majana atatu na mirongo umunani na bane